Wallagga ba'aa aanaalee akka gidda ayyaana fa'aa keessatti vaayirasiin koronaa akka malee dabaluutu waan jiruuf ammaa fi karaa akka makiinaan yaa'ee namni walitti hin daandine tolchuuf dhoowwanitti jira. Akka bulchootii hojii tan to'atan keessa obbo Asmaraa Ijaaraa jedhetti uummata dhibu kan akka dansaa ofirraa eeguu qaba. Naakoor Malkaatti erge.
Sababaa vaayirasiin koronaa akka godina Wallaggaa ba'aatti aanolee kallattii giddaa ayyaanaa irratti argaman keessatti babal'achaa jiruuf geejjibni tajaajila deddeebisa uummataa guyyoota muraasaaf dhorkamee turuu dubbata. Jiraataan aanaa kiiramuu maqaan isaa akka caqafamu barbaanne yaada qabus akka kanatti kan dubbatu.
Torbee lama dura hojjetaa baankii tokko keessa kiiramuurra kaleessa immoo ammas mucaa daldalaa tokko keessa abbaa manaa abbaa manaa geessu malee haadha manaa hin geessu. Utuu koronaa ta'ee akka seera koronaatti maatiin illee kwarantaayinii galuu qabaa yookaan wal faana deemuu qabaa. maatii tun daaleenya abbaa manaa abbaa manaa geessuun suni nuuf hin galle burjaajiin irratti uumaa jira burjaajii siyaasaa wajjin wal qabatu akkaataa akkanaatti kan namni uumaa jiru. Daandiin immoo yeroo isaan dhimma koronaa kana kaasanii namoota fuudhanii deemanii fi yeroo karaan cufamu sun wal fakkaata ture yeroon isaan walirra ooleetu namni sana deemee gara burjaajii koronaa kanatti deemee sochii sana dhiisee jechuudha isa godhu sana waan raawwatu sana. Amma makiinaan gidda keessan goruu geendoo ejeree kan jedhamtu karaan jira inni deemu achirra deema deeme malee giddarraan konkolaataa.
Maaliif giddaarraan konkolaataan hin jiru?
Koronaatu jira jedhamee sababiin gara nama kudha wayii kudha torba wayii fuudhanii deemaniif namni koronaa sana bakkatee jira oolmaa gara.
Bulchaan bulchiinsa godina Wallaggaa ba'aa fi walitti qabaan koree taaksifoorsii ittisa weerara vaayirasii koronaa obbo Asmaraa Ijaaraa akka godina Wallaggaa ba'aatti kallattii giddaa ayyaanaa irratti argaman keessatti weerarri vaayirasii koronaa namoota hedduu irratti argamu wal qabatee guyyoota muraasaaf dhorkaawwan tokko tokko taasifamuu dubbatanii jiru.
akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyatti mul'ate asii akka addunyaattis yaaddeessaa irraa ka'ee sochiiwwan adda addaa taasifamaa ture. Uummataafis hubii uumuu karaa itti uummanni ofirraa ittisuu danda'us barsiisuu ogeeyyiin fayyaa qindoomina akka gubii kennamaa ture. Kana qofa miti yuunivarsiitii wajjin hin ta'uudhaanis ogeeyyiin olaan karaa adda addaa miidiyaanis dabalamee hubiin kennamaa ture. Sadarkaa hubiin itti kennamaa ture sanaan uummanni of eeguu irratti eeggannoo gochuu irratti ammallee waan baay'eetu hafaa jechuudha. Daguuwwan akka adda addaa hin jiraatu akka godina keenyatti dhibeen kun torban lamaan darbine haflee adda addaa irratti mul'atee jira. Keessumaa manaa giddaa ayyaanaa roo limmuu fi limmuu irraa daataan namootaa karaa olka'aa ta'een argamu. Bara nama torbatamatti dhiyaatu akka godinaatti dhibee kanaaf saaxilamanii jiru aanaalee adda addaa irraa jechuudha. Kanarraa kaanee eeggannoon labsiin hatattamaa akka hojiitti hiikamu haalii goonee jira. Wantoonni dhorkamuu qaban akka dhorkamanii tajaajila guutuu otoo hin taane tajaajiloonni dhibee kana saffisiisuu keessatti gahee qaban guyyaa sadiif amma tiriiniingiin yookaan calalliin raawwatutti guyyaa sadan tokkoof tokko tokkotti immoo amma shanitti siddeenni fudhatee jira. Aanaa giddaa ayyaanaa, Limmuu fi Limmuu dabalatee jechuudha. Keessumaa iddoo ani uummanni baay'inaan irratti walitti qabamu iddoo tokko tokkotti akka inni daanga'u guutummaan guututti otoo hin taane karaa humni namaa xiqqaatee tajaajila argachuu danda'u giddu galeessa godhachuudhaani geejjiba fa'aa irratti amma baay'een isaa kan sakatta'isa buufata konkolaataatti taasifame jechuudha aanaa giddaa ayyaanaa. Buufanni konkolaataa sun guyyaa muraasaa fi guyyaa shanan tokkoo fi akka inni cufamu taasifamee jira. Amma iskiriiningiin maaliif shufeerri iddoo adda addaa itti waan ta'eef amma iddoo adda addaa sana deemtee adda baafattutti tajaajilli sun kan ta'u ta'ee jira. Amma garuu tajaajilli karaa guutuu ta'een eegalee jira.
Komii jiraataan aanaa kiiramuu namoonni yeroo qabaman qofaa isaanii giddugaleessa yaalii vaayirasii koronaa seenuu maatiin isaanii hiriyoonni isaanii fi hawaasni isaan waliin tuttuqaa qaban garuu hin seenu jedhaniifis akkasumas immoo dhibeen kun namoota irratti mallattoo agarsiisuu dhabuu fi mallattoo salphaa agarsiisuu wal qabatee namni vaayirasii koronaatiin hin qabamne jedhanii namoonni kaasan ilaalchisee deebii yeroo kennan akkas jedhan.
Namni dhibee kanaan poozitivii ta'e bakka yaalaa gala hospitaala riifaraalaa qabsee achi gachaa jirra akka godinaatti nama poozeetitti. Namoota tuttuqqii qabanii mana isaanii akka turan taasifama amma. Isaan keessaa yoo namni poozeetiif ta'u jiraatu immoo doolaa yaalaa gala ammas ilaalamee jechuudha. Amma sanaatti garuu hunda maatii hunda bukkistee iddoo turtiisaa galchuun haala maatiin jechuudha. Haalli sanaaf qabaa lammaffaa humni sanaa akka biyyaatti jiru rakkoodha. Gara fuulduraatti iyyuu kan ta'uuf yaadame amma maalidha? Namni aayisoleetii ta'ee mana isaa keessa akka inni jiraatutti mamaa qaamni mootummaa naannoo sana jirullee akka inni hordofu taasifamaa jiru. Isin qaamni nageenya naannoo sana jiru namni sun mana isaa keessa akka turu amma saamsiliin fuudhamee saamsiliin ta'ee poozitiif hornageeti jedhamee deebi'utti jechuudha. Malee amma nama tuttuqaa qabu tuttuqaan tuttuqaas jira waan ta'eef nama hunda wal buusee giddugala godinaatti yookaan iddoo mijataa ta'etti taasifamaa jira. Amma fakkeenyaaf naannoo magaalaa Naqamtee fi magaalaa Naqamtee kanneen jiran Wallagga yuunivarsiitiitti karaa seeraan akka isaan turan taasifama. Shakkiidhuma kan qabamu iyyuu jechuudha.
ammaaf garuu gajallaatti manuma isaanii keessatti akka isaan to'ataman manicha akka inni ashoolee ta'u taasifamaa jira jechuudha. Dhukkubichi hin jiru kan jedhu addunyaan WHO ol namni rasaa kennu jira sitti fakkaata. Itoophiyaa keessatti nama miidhaa jira moo hin jiru inni kun waan siyaasessitu fayyaa kee irratti lubbuu namaa irratti wanti siyaasa hojjetamu jira natti fakkaatu. Biyyoonni qarooman iyyuu dhukkubichi jira jedhanii rakkatinaa itti godhanii sanarra darbee namni lubbuun isaa darbaa kumaatamaan kan lakkaamu miiliyoonota kan lakkaamu immoo qabame akka biyyaattis lubbuun namoota hedduu du'ee jiraachuuf kanaaf siyaasa biraa of keessaa kan qabu miti ergaa dhumtani qabuuf iyyuu uummata godina kootiif namni of eeggatee lubbuu isaa baraaruudhaa fi dinagdee isaa baraaruudhaa fi fageenya isaa eeggachuu qabaa feesmaas wattana gugii afaan ittinyaanii kaa'achuu qabaa.
Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gammachiis Dasaasaa yeroo ammaa kana weerarri koovid kudha sagalii naannoo Naqamteetti babal'ataa akka jiru quban qabaa jedhan sababa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru.
sababaatti taatee kanan yaadu namoonni dagachuu isaanii jechuudha. Dagannaa qofa mootuu hin ta'in hanqinoonni akka naannoo kanaatti mul'atan akka gara jalqabaa namoonni barsiisaan jiranii ogeessi fayyaa barsiisaa hin jiru ilaalchi xinnoo gadi bu'eera natti fakkaate jechaadha. Harka dhiqachuu namni irraanfateera jechuudha. Dhiiseyyuu akkamitti akka dhiqatamu gara jalqabaa jiyoota lamaan ni beeka. Amma namni waama isaa yaadata. hin jiru. Feesmaaskii jedhamu kanas immoo poolisii sodaa yookaan nama sodaadhuma namni godhata. Kiisii keessaa fuudheetu godhata. Isa ji'a tokko isa torban lama ijatti illee kan namatti hin tolle jechuudha. Sun immoo tokkoffaa dhibee sana effektiivli ofirraa akka isaan ittisan hin gargaaru. Lammata immoo isuma hawaasa keessa ittiin fayyadamaa turan kana kiisii kaawwatu. Kiisii keessa egaa bilbilli jira waan adda addaa jira. Daa'imni isaanii kiisii qaqqabuu dandeenya. Isaan illee akkaataa adda addaatiin kiisii isaanii kan hin fayyadamu waanta ta'eef inni iyyuu deebi'ee rakkoo hamaa ta'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma yeroo jalqabaa sana barsiifamni tajaajila tolaatiin gaggeeffamaa akkuma ture qaamni mootummaa adda addaa hojjettoonni fayyaa magaalaa keessa deemanii hubannaa uummataa uumaa akkuma turan sun yoo hin deebi'ute rakkoo hamaa keessa akka galuu dandeenyu jechaadha.
Dooktar Dirribaa Gammachuu qindeessaa yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala Riiferaal Yuunivarsiitii Wallaggaati. Haala tamsa'ina vaayirasii koronaa ilaalchisee yeroo ammaa kana hospitaala isaaniitti namoota yaalamaa jiraniif dandamatan ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Riippoortii xiyyaara irraa dabalatee namoota dhibbaaf shantamii sagaltii yaadamuudha. Kanneen keessaa baay'inaan aanota kilaasterii guddaa irra dhaman jechuudha. Kan akka guddaa ayyaanaa daree limmuu limmuu galiidha. Darban dargaggeessa keessota baay'eedha kan jiran. Walumaa galatti namoota amma irra jiran kana keessa dhibbaaf shantamii sagal keessa jaatamii shan namoota kilaasterii sanarraa kan dhufanidha. Amma guyyoota sadan kana asitti immoo keessiin ba'inni raawwataa jiru magaalaa Naqqamtee keessatti. Namni nama torbaatamii shan guyyaatti. Hamma ammaatti dandamatanii namoota shantamii torba kan dandamatan. Kanneen keessaa namni kudha tokko magaalaa Naqamteedha. Warra hafan kilaasterii guddaa irra dhaman jechuudha. Namoota jaatamii shanuu keessa namoonni afurtamii dandamatanii deemanii guyyaa kan ibsaa kanneen hafanii naannoo aanota naannoo magaalaa Naqamtee irra jiran akka guutuu guddaa.
Akka Dooktar Dirribaa Gammachuu jedhanitti dhibee kana ittisuudhaaf hawaasni eeggannoo duraan taasisaa ture cimsee itti fufuu qaba jedhanii yaadachiisanii jiru. Erga koovid kudha sagal Itoophiyaa keessatti argamuu himame ji'oota shanan darban keessatti namootni kuma digdamii sadii ol ta'an weerara vaayirasii koronaatiin qabamuu fi namootni dhibba afur caalan immoo lubbuu isaanii dhabuu ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.